Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayilisaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam oltan wixataa adoolessa 22 bara 2019 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo adoolessa 15 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
moqdishoo keessatti boombiin konkolaataa irraa dho'e yoo xiqqaate lubbuu nama 17 galaafatee 28 madeesseera mataa oduu har'aa tattam jirtu dhaggeeffatoota keenya.
godinaa sidaamaa keessatti har'a haalli jiru akka tasgabbaawaa jiruuf magaalaalee adda addaa keessatti abbootiin daldalaaf namoonni hojii isaanii idileetti akka deebi'aa jirantu dubbatamaa jira keeniyaan dhuma torban kanaarraa marsabet keessatti warshaa bubbisa qilleensaatiin humna yookaan immoo enerjii elektirikii. guddaa maddisiisu ebbisiistee jirti qophii ispoortiis ni qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma oduuf gara jaalanneetti deebina.
wixata har'aa magaalaa moqdishoo keessatti boombiin konkolaataa irraa dho'e yoo xiqqaate lubbuu nama 17 galaafachuusaa maddeen wal'aansa fayyaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. Daayirektarri hospitaala Moqdishoo guddichaa Dr. Mahammad Yesuuf akka jedhanitti namni kabiroon 28 balaa kanaan madaa'anii gara hospitaalaatti geeffamanii jiru. Balaan dho'insaa kun kan dhaqqabe oforeegaan shakkame tokko konkolaataa dhukaatotaan guutame Moqdishoo keessa kan daandilee afur walitti qaxxaamursiisu hoteela tokko cinaatti gadhoosee booda. Namoonni jaan argan VOAf akka ibsanitti konkolaataan sun daandii gara dirree xayyaaraa Moqdishoo kan Adan Abdullee jedhamutti geessurraa ulaasa katta'aa bira eega ga'ee booda of duuba deebi'e. Hidhattoonni Alshabaab balaa kanaaf itti gaafatama fudhatanii jiru. Qondaalli basaasa gameessi kan Alqaayidaa guyyaa afur dura haleellaa dhaqqabeen ajjeefame booda balaan har'aa kun immoo dhaga'ame. manni maree bulchiinsa naannoo amaaraa walga'ii idilee har'a gaggeesseen ajjechaa yeroo darbe naannoo sana keessatti gaggeessameen qaawwaa hooggansaa keessatti uumamee ture guutuudhaaf marii murtii dabarseen muudama nama pireezidaantii naannichaaf dhiyeeffaman obbo Tamasgen Xuruna raggaasee jira. ka pireezidaantummaa naannoo amaaraaf haaraa muudaman obbo Tamasgen Xuruna. erga irbuu seenanii booda haasawaa godhaniin yeroo naannoon sun muddama siyaasaa keessa jirutti muudamuun isaanii hojii fuula duratti isaan eeggatu salphaa akka hin ta'in kan isaan hubachiisu ta'uu dubbatan ol'aantummaa seeraa kabajsiisuu hojii investimentii dadhabee jiru akka bayyanatu gochuu dargaggoota hojii dhabaniif haala hojii mijeessuuf hojiiwwan ka biroo irratti akka fuulleeffachuuf jiranis hubachiisanii jiran. Jilli miseensota dhibba tokko ta'an of keessaa qabuu fi itti aanaa bulchaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammed Umariin hoogganamu dhuma torban darbee baardaar seenee jira. Simannaa ho'aa ka godhameef yoo ta'u, uummata bulchiisa Amaaraaf ka Somaalee gidduutti michooma jajjabeessuuf akkasumas lammummaa Itoophiyaa ol kaasuuf jalqabbii duraa akka ta'e ibsameera. Guyyaa sadiif sirna gaggeeffame irratti uummatoota lameen ilaalchisuudhaan qorannaalee dhiyaatan irratti mariin gaggeeffamee jira. ummatoonni lameen tokkummaa Itoophiyaaf kan hojjetan ta'uu ibsanii jiran obbo Mustafeen akka dubbatanitti mootummoota ummattoota Somaalee fi Amaaraa addaan baasuuf hedduun hojjetamu kunis bu'aa siyaasaaf jecha otoo hin taane qabatamaan kan hubannee fi seenaa dogoggoraa akka ta'e beennaa jedhaniiru. Uummanni Amaaraa cunqursaa akka ta'e keessumaa haala adda ta'een uummata Somaalee akka waan miidheetti waggootii darbaniif irratti hojjetamaa ture jedhan Mustafeen ittaanaa bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Laaqa Ayyaaleew gama isaaniitiin utuu uummanni Amaaraa kan abbootii keenyarraa dhaalle Itoophiyaa jabduu dhaloota dhuftuuf kennina malee kaayyoo xixiqqaaf hin hojjennu jedhaniiru. mootummaan naannoo somaaleetti ka'umsa walitti bu'iinsaa akka ta'e deddeebisa meeshaa waraanaa ka seeraan alaa to'ataa akka jiru ta'uu beeksiseera koomishinariin koomishinii poolisii naannoo sanaa mohammad alii voaf akka ibsanitti meeshaaleen seeraan alaa kan to'ataman ta'uu fi kan itti fufus ta'uu dubbatan keessumaa godinaalee walitti bu'insi gosaa keessatti mul'atu ilaalchi duraatti kenname meeshaalee waraanaa to'annaa jala oolaa akka jiran ibsaniiru. Komishinar Mahammad Ali godinaalee kanneen biroo keessattis kana gochuun itti fufaa jedhanii horsiisee bulaan karaa seeraan meeshaa waraanaa qabatan akka jalaa hin tuqamnes dubbataniiru. Hojii hidhannoo seeraan ala hiikkachiisuu kana itti gaafatamaa fudhatee kan gaggeessaa jiru poolisii addaa ka bulchiisa naannoo ta'uun ibsameera. Dilbata Kaleessaa gayya 21 bara 2011 magaalaa. bara 2019 dhiifama magaalaa maqalee keessatti gama teeletooniin maallaqa walitti qabuu fi hojii hojjetameen qarshii biyya keenyaa walakkaa miliyoona caalaa misooma tigraayiif kennamuuf waadaa seenamuun ibsameera mootummaan tigraay ummata biraa deeggarsa maallaqaa gaafateen sagantaa kana abbootii qabeenyaa fi kan daldalaatu walitti qabe kunis naannolee biyyattii adda addaa keessaa ka godaanan dhalattoota tigraay kuma dhibba tokkoof kuma sagal deebisanii dhaabuuf akkasumas nageenya naannoo tigraay eegsisuuf jecha ummata tigraay biraa mootummaan gargaarsa gaafachuunsaa ni yaadatama. Iraan namoota Ameerikaa fituu basaasaniin qabadhettiin jette kudha torba keessa hanga tokko irratti adaba du'aa murteessuu ishee ka beeksifte ta'us pireezidaantiin Ameerikaa garuu kun sobaa jedhaniiru. Iraan muddamiinsa biyyootii dhiyaa waliin seente keessatti haala jiru hammeessaa ka jirtu fakkaataa jedhameera ministiriin tika nagaa iraan akka gadi fageenyaan ibsetti basaastonni kun kan qabaman bara darbe yoo ta'u odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'an kan akka waraanaa fi warshaa nukuleeraa kan ilaaleen dhaabbata tika nagaa ameerikaa CIA walitti qabaa turan jedheera aangawaan tika nagaa ka iraan. akka ibsanitti ameerikaarraa shaakala qarooma qabu hedduu qabaatan iyyuu warshaa iraan irratti shirri hojjechuuf turan hin milkoofne jedheera. Gabaasaaleen televezyiyoona irratti dhiyaatan suuraa namoota basaastota CIA'ti jedhamanii kan agarsiisan yoo ta'u basaastota kan biroo hojii hidhata qabu jedhameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp har'a tiwutarii irratti akka barreessaniin Iraan basaastota CIA qabadhee jechuun oduu dhugaa tokko hin qabne sobaaf ololaa jedhaniiru. Oduun xumuraa pireezidaantiin Paakistaan Imraan Khan wixataa har'aa pireezidaant Tiraamp waliin yeroo wal arganitti duula waraanaa Afgaanistaan keessaa furmaanni gama siyaasaa akka barbaadamuun nan gaafadhaa jedhaniiru. Khan daawwannaa sirnaawaa ka guyyaa sadiif Yuunaayitid Isteets keessa ka jiran yoo ta'u, kunis hariiroo Paakistaaniif Ameerikaa gidduutti danqamee ture fooyyessu akkasumas lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Paakistaan kanneen Waashintaniif naannoo jiraniif dilbata kaleessaa galgala haasaa dhageessisuuf ta'uun beekameera. Ameerikaan walitti bu'iinsa uumaman furuuf jecha humnaan gargaaramuu ishee mormuudhaan duula jabaa gaggeessaa ka turan Khan kanas waggaa darbe filannoo gaggeeffameen aangoo ituu hin qabatiin durayyuu akka ta'e ibsameera. Addunyaan rakkoo Afgaanistaaniif duulli waraanaa furmaata miti jechuun dubbachuun ishee naboonsa jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Waashingten DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godinaa sidaamaa keessa kanneen jiran magaalaalee keessatti tasgabbiin bu'uusaa gabaasamee jira jiraattonni agi tokko gara hojii isaaniitti deebi'uun isaaniillee himamee jira yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa akka gabaasetti dhabamuu lubbuu namoota hedduu akkasumas immoo barbadaa'uu qabeenyaalee kan dhaqqabsiise rakkoon nageenyaa dhiyeenya kana godinicha keessatti uumame utuu humni raayyaatti isaanuuf hin dhaqqabne ta'e lubbuun keenya nafuu ture jechuudhaan jiraattonni vi'oo'etti himanii jiru jiraattota keessaa tokko akkana jechuudhaan yoonaataan itti dubbate.
እጅግ በጣም በሚሰቀጥጥና በሚገርም ሁኔታ በመጀመሪያ የንግድ ማዕከሎችን ስም ዝርዝርም የያዙ ይመስላል። ሆቴሎችን እቃዎቻቸውን akkaataa baay'ee nama suukanneessuuf nama dinquun jalqaba waaltaalee daldalaa hoteelota tarree maqaa isaaniillee kan harkaa qaban fakkaata meeshaalee keessaa alatti guranii kanneen keessaa fudhatan fudhatanii kan irraa afe gubanii akka qabeenyaan tokko keessaa nafne godhanii barbadeessan achi booda immoo namoota filataman irratti namoota sanyii isaaniitiin fo'ataman irratti mana isaaniillee galuudhaan kan saaman saamanii dhugaatiillee fudhatanii aga halkan walakkaatti dhugaa turan dargaggoonni sun jedha namni kun namoonni kabiroon gabaasaa keenya itti dubbatanis akkasuma utuu raayyaa waraanaa nuuf hin dhaqqabne ta'e ni dhumna turre jechuudhaan dubbatanii jiru kanneen godinaa sidaamaa keessatti argaman aanaalee soddomii ja'aaf bulchiisaalee magaalaalee keessatti kanneen miidhaman hamaan kan mudate haleellaan hamaan illee kan keessatti raawwatame yirgaaleem margaa lakkoo alataa wandoo alataa cukkoo dhiifama alataa cukkonaa akkasuma immoo agar salaam ta'uudha kan gabaasame jiraattonni magaalaalee kana keessa jiran ammallee ka sodaa qaban ta'uu dubbatanii garuu yeroo ammaatti tasgabbiin agi tokko bu'ee jira namoonni agi tokko gara hojii isaaniitti idileetti deebi'aa jiru jedhanii dubbatanii jiru. bulchiisa godinaa sidaamaatti itti gaafatamaa waajjira pireesii obbo Gennene Abarraa VOA waliin gaaffiif deebii geggeessaniin aanga'oonni caasaa mootummaa ka godinaaf kan aanaalee hojii uummata tasgabbeessuutiif akkasumas immoo namoota yakkatti shakkaman qorachuuf to'achuutti akka bobba'anii jiran kan isaan dubbatan uummanni sidaamaa miidhaa namoota saboota biroorra ga'eef itti gaafatama fudhachuudhaaf tole jechuu isaaniillee naafimanii jiran jechuudhaan yonaataan zabdiyoos gabaasee jira walitti bu'iinsa dhiyeenya uumame kanaan yoo xiqqaate namoonni soddomii shan du'uu qabeenyaan tilmaamni isaa hin beekamiin barbadaa'uun himamee jira jechuudhaan yonaataan zabdiyoos gabaasee jira. Gabaasa attaanitti ceena dhaggeeffatoota keenyaa Keeniyaan piroojeektii enerjii elektiriikii humna qilleensaarra maddisiisuu eebbisiistee dhuma torban kanaarra hojiirra oolchuu jalqabdee jirti. Piroojeektiin kun marsaa bitiitti kan ijaarame yoo ta'u, Afrikaa keessaa isa guddaadhas jedhamee jira. Galmoo daawwittuu Naayiroobiirra gabaase.
Piroojeektiin anniisa elektiriikii qilleensaarra maddisiisu ka Afrikaa inni guddichi Keeniyaatti eebbifameera. kaaba keeniyaa kutaa bulchiinsa maarsabik keessatti qarqara haara turkaanaatti kan ijaarame piroojeektiin kun dheengadda sanbata duraa kana eebbifame piroojeektii kanaaf tarbaayinoonni qilleensa raasanii elektiriika maddisiisan 365 kan dhaabbataniif yoo ta'u baasiin doolaara ameerikaa miiliyoona 700 fi miiliyoona 75 irratti ba'us mootummaan keeniyaa ifoomseera. uhuru keeniyaattaa pirezidaantiin biyyattii eebba piroojeektii kana gubbaa irratti yoo dubbatan maddi anniisaa kun biyyattiif altakkatti anniisa elektiriikaa meegaawaatii 310 akka burqisiisu himanii jiran biyyi isaanis anniisa elektiriikaa qilleensa aduudhaa fi waan naannoo irratti miidhaa hin fidne irraa oomishuun mala sirriidha jechuun dubbatan. as jedhu keeniyaattan keeniyaan imaammata madda anniisaa naannoo hin miine kan salphaatti oomishamuu danda'u hordofuun daandii qajeelurra jiraachuu ishee isiniif ibsuun barbaada kunis eegumsa naannoof bu'aa kan buusu biyya qabeenyi uumamaa isheen barbadoofne dhaloota dhufuuf dabarsuun alattis maddi anniisaa biyyattii dhiyeessisaa amansiisaadhaaf dhaabbataa akka ta'uuf bu'aa guddaa qaba jechuun dubbatu. keeniyattaan dabalanii piroojeektiiwwan humna aduu qilleensaa fi kaan kan naannoo irratti miidhaa hin fidne irraa elektiriika burqisiisan ammas dabalamanii keeniyaa keessatti ni ijaaramu jedhan piroojeektiin hara turkaanaa humna anniisa elektiriikaa qilleensa irraa maddisiisu kun abboolii qabeenyaa afrikaa fi awurooppaan kan ijaarame yoo ta'u mootummaan keeniyaas akka maammilaatti gana 20f dhiyeessa anniisaa piroojeektichaa bituuf waliigaltee mallatteessee jira. keeniyaattaanis dabalanii yoo dubbatan mootummaan isaanii abbootiin qabeenyaa piroojeektiiwwan akkasii hojjechuu irratti bobba'aniif deeggarsa ni taasisa jedhan piroojeektiin hara turkaanaa humna anniisa elektiriikaa qilleensarraa maddisiisu kun keeniyaa kutaa bulchiinsa maarsabiit keessatti ijaarame bulchaan maarsabiit mahammad alii waltajjii eebbaa kanarratti yoo dubbatu maarsabiit ammas keessumaa waan anniisa burqisu hedduu qabdi jedhe mootummaan jiddugaleessaa keeniyaa jiraattonni naannoo piroojeektii kana jiran fayyadamoo akka ta'an gochuu qaba jechuun gaafatan.
that we are able to generate that much needed power to our nation. Your Excellency, my kind request is that Loyangalani here, this town, that is generating a lot of power to the national grid, Your Excellency still is in darkness. Kindly, Your Excellency.
Muhammad Ali akkas jedhu akka bulchiinsa maarsabiititti anniisa elektiriikaa hagas biyyattiif barbaachisu kana oomishuu keenyatti guddaa gammanna. kabajamoo pirezidaantii keeniyaattaa waan tan gaafachuu fedhu magaalaan lo'aan golaanii kaannisee elektiriikaa kun keessaa burqu ammaa dukkana keessa jirti kanaaf akka kutaa bulchiinsa maarsabiititti piroojeektii kanarraa akka fayyadamnu si gaafadha atis gatii as jirtuuf gaaffii kanaaf deebinuuf laatta nusirraa fayyadamuu taanaa jedheen abdadhaa jechuun gaafatan.
if you can help us benefit us as marsabit i am very sure with your presence here today you will be able to help us. and uh, will be able to benefit from this immense project.
Keeniyaataanis gaaffii kanaaf yoo deebisan anniisni elektirikaa maddu kun bu'uuraalee misoomaa saba naannoo kanaatiif akka hojjetamuuf hojiirra oolaa jedhan. Kanaafis mootummaan isaanii akka paartii Juubilii dhimma kana itti siqeenyaan hordofallee jedhan. Akka waajjirri Enerjii kan mootummaa Keeniyaa jedhetti pirojektiin kun eebbifamee anniisa elektirikaa burqisiisuu eegaluunsaa gatii humna elektirikaa Keeniyaa keessaa dhibbeentaa kudha sadiidhaan gadi buusaa jedhe. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi irraa.
amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii jaha ta'uuf jiraas waashingtan dct immoo waaree booda sa'a tokkoof gara daqiiqaa afurtamii jahatti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee margituu warqinaa kanan siin hafeera ittiin bohara. margituu warqinaa walleeshee guddaan galatoomsa dhaggeeffatoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. qophii ispoortii waldorgommiin kubbaa miilaa oromoo ameerikaa kaabaa fi torban oromoo 24ffaan kabara kanaa minisootaa keessatti qopheessama. qophiin kun agayya sadiirraa jalqabee aga agayya kudhaniitti kan geggeessamu yoo ta'u kilaboota oromoo ameerikaa kaabaa keessa jiran digdamaa oltu bakka adda addaarraa dhufeetti hirmaata walumaa galatti qophiin baranaa maal fakkaata soraan koree osfaanaa yookaan immoo federeeshinii ispoortii oromoo ameerikaa kaabaarraa tishoo tafarraa dubbisee jira oduuwwan ispoortii kabiroos ni qaba soraan kunooti.
minisootaan sa'aatii amma tana aduun baatullee haroolee kum kudhanii qabdanii midhaagumti ameerikaa ammaantan mul'atte midhaaguma ameerikaa tanaaf keessummaa hedduutti sanitti dhufa agamitti qophooftan.
Sirriitti qophoofneerra barana xinnoo bara kaan irraa adda kan godhu yeroo hundumaa caalaa irraa iyyuu tuuta baay'eetu qooda irratti fudhata. Barana tuuta digdami ja'atu qooda irratti fudhata. Digdami ja'a keessaa tuutni kudha ja'a diviizhin A keessaa itti jiranii warri hafan kudhan immoo diviizhin B keessatti qooda fudhatu jechuudha. Sirriitti qophoofneerra barana baay'ee miidhagaa taa'innee abdii guddaa qabna.
Eessa qopheessan dorgommii tana?
Kan qopheessine Maple Grove High School, Crimson Stadium, bakki adreesii, bakki teessoo sagal saddeet duwwaa duwwaa Fernbrook Lane, North Maple Grove, Minnesota, five five three six nine. Iddoon isaa baay'ee miidhagaadha, baay'ee guddaadha. Isa kanaan duratti qopheessinutti baay'ee hin caala gadi ta'ee fi gammachuudhaan argannee baay'ee gammanneerra.
Ispoortii akkamii qopheessitan barakan maal fa'aa jira?
Shamarran kubbaa miillaa kanatti qophaa'anii dhufanii tapha bareedaa shamarran irraa ni argina. Kubbaa miillaan immoo akkuma kan warri dhiiraa akkuma durii ni jiraata. Baaskeetbooliin guyyaa sadiidhaaf ni jiraata. Fiigichoonni adda addaa ni jiraata. Kanattaan immoo kan ispoortii irratti kan irratti dabalatee waan adda addaa ni jira. Waan akka muuvii Oromoo seenaa Salamooniin kan qophaa'e xiiqee kan jedhamu torban sana keessa ni argisiisna. Ijoolleen ooyaa Oromoo komedii jettee kan qopheessite Waaldannaawat kan jedhu. Oromoo komediin ni jiraata. Mooyiin immoo diizaayinarii Oromoo kan biyyarraa dhuftee akkasumas isheenis waan gaarii nutti agarsiisuudhaaf qophooftee dhufteetti. Waanuma adda addaa waan akkas akkasiitu jira. Halkan bashannanaa qopheessinee jirra. Keessaa waanuma yaadadhu yaadadhu si kaasaan jira garuu kan irratti kan irratti dabalatanis baay'ee jiru.
Kilabiin kubbaa miilaa tuncuutu USA keessaa dhufti moo gara alaalleeta dhufte illee num jirti.
Edmonton Kaanadaa irraa tuuta haaraa diviizhin B keessaa Oromiyaa FC jedhanii dhufaniiru. Haaraadha. Warri kanaan dura turanii Kaalgarii Kaanadaa irraa kan dhufan jiru.
Torban sun keessa marii siyaasaa jira, qophii bashannanaa jira, waan hedduu jira. Kubbaa miilaa qofa don taatinu kitaaba warri kitaaba barreesse hedduun isaanii achitti kitaaba isaanii fidachuu danda'a. Warri daldala qabullee daldaluu fi achitti agarsiifachuu danda'a. Adoo tanaan jennu warri tolaan dooktarootii qophaa'aniitiin tolaan uummata qarqaaraan warra hojii tolaa hedduu achitti. wal qarqaaraa hojjechuuf qophaa'u jiran keessummaa hedduutti isaanitti yaa'uutti jira keessummaan lolaa lolaa abbaatti ofirra dabarsaa jedhanii ofirra dabarsatanii isaanitti beekatti qophaa'aa jiran.
Galatoomi galatoomi barreen gaddaa samaroof bilisummaa ture barana samaroof walabummaa innee kaanee kottaa daawwadhaa infoormeeshinii barbaadanii osfaana daat org irra deemtanii yookiin feesbuuk peejii keenya irratti yoo fooloo nu gootanii instaagiraamis qabna isarratti fooloo nu gootanii infoormeeshinii adda addaa argachuu ni dandeessu odeeffannoo adda addaa
Baay'ee akkan fakkaatti wal dorgommiin ispoortii hawaasa Oromoo Minnesota qophaa'uu jirtu torbaan sun keessa marii siyaasaa jira qophii bashannanaa jira waan hedduu jira kubbaa miilaa qofa don taatinu kitaaba warri kitaaba barreesse hedduun isaanii achitti kitaaba isaanii fidachuu danda'a warri daldala qabullee daldaluu fi achitti agarsiifachuu danda'a adoo tanaan jennu warri tolaan dooktarootii qophaa'aniitiin tolaan uummata qarqaaraan tolaan hojii tolaa hedduu wal qarqaaraa hojjechuuf qophaa'uu jiran warri qopheessuun milkaa'a jenne. warra itti yaa'u jiran immoo karaa nagayaa hoota jennaan tishoota farraalee guddoo galateeffanna keessummaa hedduutti isaanitti yaa'utti jira keessummaan lolaa lolaa abbaatti ofirra dabarsaa jedhanii akkasii ofirra dabarsataniin isaanitti beekatti qophaa'aa jiran.
Atis akkasuma galatoomi carraa kana nu laachuu keeti.
Tishoon galateeffannaa oduu dhibidda barra Aljeeriyaan ijoollee sii duulu waancaa kubbaa miilaa Afrikaa mootee mirgaan galteef guyyaa dheengadda karaa iyyateetiin gooyyifattee simatte. Simacha tana pirezidaantii fi muummeen ministeeraalleen keessa jira. Nam kun hurni hedduutti geedara gammoojjii maqaa garee kubbaa miilaa Aljeeriyaa jechuun baheetiin simate. Otoobisiin garee Aljeeriyaa baatee deemu footoo taphattoota isaanii irratti maxxansaniiti biyyi malkaa dabarsitanii jedhanii galata galchaniif. Geedaltii Aljeeriyaa waancaa kubbaa miilaa Afrikaa barana irratti Giinee, Ayvoori Koos, Naayijeeriyaa, Keenyaaf Tuniiziyaa qaqaariftee nyeenchiseen senegaalitiin walitti deebite daqiiqaa sagaltamii afurii cufaa wal chochoosuu dadhabanii walumirra oolan nyeenci senegaalilleen ugaandaa beenin tuniiziyaa fi biyya akka akka of dura gorse geedala aljeeriyaatiin ba'innaan chocho'uu dhoorte walumirra oolan eegee cinaachi lafaan gahan jabeennisii kanaaf kaaf doolara miliyoon lamaatiif kum dhibbi shanii kenneef geedala nyeenci qaarifteef ammoo doolara miliyoon afuriitiif kum dhibbi shanii badhaasan ansoraa raqeetti nagaa mul'ata. kalama sadi afuri karadera mila muri kalama sadi afuri maratoni katta muri kalama sadi afuri mirga gori bita gor tama it housa susoha shafisa gymnastic jabeessa irree cimsa
Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa Afaan Oromooti. Sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara torbanitti guyyaa tokko ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee wixata dhiyeessaa. Waa'ee uummata Oromoo immoo guyyaa kibxataa, roobii immoo dirree dimokiraasii akkasumas immoo gaafa kamisaa qophii fayyaa gaafa jimaataa immoo waldabaree misoomaaf. Ka dhageenyeef ka dubbisne irraa dhiyeessina akkasuma immoo gabaasaalee adda addaa gabaasaalee addaa ni qabna itti hirmaadhaas ni jenna dhuma torban irratti immoo gaafa sanbataaf dilbataa qophiilee keenya torbanii keessaa ka filanni isiniif dhiyeessina itti hirmaadhaa feesbuukii keenya itti hirmaadhaa nu dhaggeeffadhaas ni jenna.
sagantaarraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa wixata har'aa magaalaa moqdishoo keessatti boombiin konkolaataarraa dhoo'ee xiqqaate lubbuu nama kudha torbaa galaafachuusa maddeen wal'aansa fayyaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru daayirektarri hospitaala moqdishoo guddicha dooktar mohammad yesuuf akka jedhanitti namoonni kabiroon digdamii saddeet bakka balaa kanaan madaa'anii gara hospitaalaatti geeffamaniiru. manni maree bulchiisa naannoo amaaraa walga'ii idilee har'a gaggeesseen ajjechaa yeroo darbe naannoo sana keessatti gaggeeffameen qaawwaa hooggansaa keessatti uumamee ture guutuudhaan murtii dabarseen muudama nama pireezidaantummaa naannichaaf dhiyaatan obbo Tamasgan Xiruna raggaasee jira. Ka pireezidaantummaa naannoo amaaraaf haarawaa muudaman obbo Tamasgan Xiruna Egaa hirbuu seenanii booda haasawaa dhageessaniin yeroo naannoon sun muddama siyaasaa keessa jirtutti muudamuun isaanii hojii fuula duraa isaanii eeggatu salphaa akka hin ta'in kan hubachiisu ta'uu dubbataniiru. Jilli miseensota dhibba tokko ta'an of keessaa qabuu fi taanaa bulchaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammed Umariin hoogganamu dhuma torban darbee Baardaar seenee jira. Simannaa ho'aa ka godhameef yoo ta'u. uummata bulchiisaa amaaraaf kan somaalee gidduutti michooma jajjabeessuuf akkasumas lammiiwwan itiyoophiyaa lammummaa isaanii ol kaasuuf jalqabbii duraati jedhameera oduun keenya kanuma.
dhaggeeffatoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaanneerraa amma daqiiqaa xiqqoo tafee daqiiqaa xiqqoo hafe kanatti immoo wallee taaddasee fiixee kanan sin hafeera gama kiyyaan nagaattiin jedha wallee kana booda sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Bubbeen hin dabarsa qummee ka jagamsa buteen si qaqamsa. Asiif achi dabu bisin gaawaa bara meesoo waa caalare. As dabee achi dabu dhodhommo kuukana waashoo waa caalare. Bishaan muummee keenya boruu boruu jedha boruu boruu jedha. Yammutti si yaadu boo'u boo'uun jedha fiigee baduun jedha. Abbayyeen areerii daannoon buttaa kala daannoon buttaa kala. Gabbayyiin eegi yaadoo gurbaa sana yaadoo guddaan qabee. Yabakee gurraacha dhiqan sirbituu sirbituu yemmuu sirbituu sirbituu kolaphee nutaalchoo sirba kolaphee nutaalchoo sirba. Keessa njoora awwaa kana keessa njoora yaa waara miila kooti yaa waara miila kooti. Na duura yaati shantaate na duura yaati mammagaalee biyya kooti mammagaalee biyya kooti. Keeshotuma halkaniin keeshotuma sani sani needuhamti sani sani needuhamti. Beekee dhufa akkamittan beekee dhufa namni laalaan beeku qofni namni laalaan beeku qofni. Keela kana yemmukaan mukeela kana warri keessan baalafatu warri keessan baalafatu. Rufee warana yaa rufaan rufee warana wajjin teenya. The Voice of America.